iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero makumyabiri na kabiri mushobora ariko kudusanga no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com hano muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi mu kanya ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima uyu munsi turaganira ku bijyanye no gushaka amaraso hahabwa abarwayi kwa muganga ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika nongere mbaye ikaze mwese mu kiganiro muri isanga ku byerekeye ubuzima ishami rya oni ryita ku buzima oms rivuga ko guhabwa amaraso birengera ubuzima bw'umurwayi uyakeneye ariko kandi ko abenshi mu barwayi bakeneye guhabwa amaraso batayabonera igihe umuntu ashobora gukenera amaraso igihe icyo ari cyo cyose naho yaba ari hose haba mu mujyi cyangwa mu cyaro kubura amaraso yunganira umurwayi byagiye biviramo bamwe kwitaba imana amaraso ahagije kandi yizewe ashobora kuboneka buri gihe habonetse abahora bayatanga ku bushake nta gihembo bagamije nk'uko oms ibivuga ivuga kandi ko buri gihugu kigomba gukora ku buryo kiba gifite amaraso n'ibikoresho byayo bihagije ayo maraso akaba atanduye virusi itera sida uh, umugera wa, wa sida nyine vih akaba azira virusi zitera hepatite indwara y'umutima y'umwijima mbabarire cyangwa se ubundi bwandu ubwo ari bwo bwose bushobora gutera indwara binyuze mu maraso mu rwanda rero byifashe gute gahunda yo gushishikariza abantu gutanga amaraso ahabwa abarwayi kwa muganga ihagaze ite ayo maraso akusanywa gute ninde ushobora kuyatanga ibyo ni bimwe mu bibazo turi bubaze abatumirwa bacu muri ikiganiro abasaba abandi ni madame alexia mukamazimpaka na bwana moyize tuyishimire bombi bashinzwe ubukangurambaga mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda no mu kigo cy'igihugu gishinzwe amaraso ahabwa abarwayi turi kumwe rero bari mu rwanda turi kumwe ku murongo wa telefone ntabatsindiye reka twakire abatumirwa bacu mpereye kuri madame alexia mukamazimpaka uraho urakomeye
muraho neza ikaze ku ijwi rya amerika mwakoze namwe kutwitaba bwana muyize tuyishimire nawe uraho urakomeye
muracyatera kuka amakuru yanyu ni meza rwose nka nawe nguhaye ikaze ku ijwi rya amerika murakoze cyane mwembi rero mbanje kubashimira cyane rwose kuba mwemeye kuganira n'ijwi rya amerika n'abakunzi bayo nk'uko nari maze kubivuga mu mwanya umuntu ashobora gukenera amaraso igihe icyo ari cyo cyose n'aho yaba ari hose umurwayi rero atabonye amaraso yo kurengera ubuzima bwe yagira ingorane zikomeye ndetse zivamo no kuba yakwitaba imana kugira ngo uwo muntu ayabone abashinzwe ubuzima babanza kuyakusanya ndetse bakanayatunganya mwatubwira iki nk'amwe mushinzwe ubukangurambaga mu byerekeranye n'ayo maraso ahabwa abarwayi mu buryo bwo kuyabona gahunda yo gushishikariza abantu kuyatanga ihagaze ite mu rwanda muyizi
murakoze cyane eh, reka mbanze nshimire eh, ijwi rya amerika kuba mwakiriye eh, abakozi b'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu ishami rishinzwe gushaka amaraso ahabwa abarwayi kwa muganga ni uburyo bwiza bwo kugira ngo tubashe kuganira tunamenyeshe abatwumva eh, ibijyanye na serivisi dutanga ndetse tunabonereho umwanya wo gushishikariza abantu bose gutanga amaraso ahabwa abarwayi kwa muganga Ah, mbere y'uko yenda tujya mu kiganiro mu buryo bwimbitse ndabanza kubwira abaduteze amatwi y'uko gahunda zo gushaka amaraso ahabwa abarwayi kwa muganga mu rwanda zatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu Ah, icyo gihe umuntu yahabwaga amaraso yahawe n'umuvandimwe we hanyuma rero kugeza muri mirongo inani na gatanu Ah, nibwo hatangiye gahunda nshyashya y'uko noneho abantu batanga amaraso ku bushake nta gihembo bategereje kuko aribwo buryo bwiza ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms cyangwa se who bushishikariza ibihugu byose kuko aribwo haboneka amaraso byibuze yizewe ko uwayatanze ari butangiye amaraso mazima Ah, nyuma rero muri mirongo cyenda na kane mu rwanda habaye jenoside eh, yakorewe abatutsi ibikorwa bijyanye no gukomeza gushaka amaraso ahabwa abarwayi kwa muganga bisa n'ibihagaze byongeye gusubukurwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itanu hanyuma rero ah, guverinoma y'u rwanda yashyizeho ikigo cy'igihugu cyo gutanga amaraso ah, cyitwa senetes cyangwa se centre national de transition sanguine kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ubwo guverinoma y'u rwanda kandi yashyizeho ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc rwanda biomedical center hanyuma ikigo cy'igihugu cyo gutanga amaraso kiba rimwe mu mashami agize eh, rbc kuva rero ubwo ngubwo ah, ah, inshingano ikigo cy'igihugu cyo gutanga amaraso cyahawe ni ugushakira amaraso ahagije kandi afite ubuziranenge kuri buri murwayi wese uza kuyakenera kwa muganga hanyuma rero ah, ibikorwa byatangiye ah, mu buryo busa nk'ubutoroshye ah, kuko byasaga nk'aho ari serivisi twavuga ko ari nshyashya ariko kandi hanakenewe gushyirwamo imbaraga kugira ngo umunyarwanda wese cyangwa n'undi muntu wese uzaba urwariye mu rwanda azabashe kubona amaraso ah, mu gihe cyose muganga azaba yemeje ko umurwayi akeneye guhabwa amaraso ngira ngo yenda ubwo twaza gukomeza tuvuga n'ibindi ah, ngira ngo yari nk'uburyo bwo kugira ngo tubanze twumvishe abantu ibijyanye n'iyo serivisi rwose muratubwiye bihagije ubwo ariko turaza gukomeza nyine nk'uko twabivugaga isaha eh, turacyayifite ariko ubwo ngushimire kuba ubashije kutubwira uko byatangiye n'aho bigeze ubu ngubu reka madame alexia sinzi niba hari icyo wakongeraho ku buryo- ku byo eh, moise amaze kuvuga eh, naho ubundi na- nifuzaga ko utubwira nkamwe mushinzwe nyine gu- ku- ubukangurambaga mu mukora iki mubigenza gute ni ubuhe buryo mukoresha mu gukangurira rubanda kwitabira ibikorwa byo gutanga amaraso
Ah, murakoze cyane Eh, amateka ya serivisi yo gutanga amaraso yo ntabwo ndi buyatindeho Ah, moyize yabivuze bihagije ana- asanzwe anazwi ukuntu eh, tubivuga kenshi Eh, ku birebana n'uburyo dukoresha kugira ngo amaraso aboneke eh, nta bundi uretse kwegera abaturage aho babarizwa hose Eh, abaturage babarizwa hirya no hino mu gihugu mu mirimo eh, mu bigo bitandukanye mu mashuri aho biga mu nsengero eh, aba- mu- n'aho batuye eh, tunyuze mu nzego z'ibanze kugira ngo zidufashe kubegera Eh, hari amahirwe mu gihugu ko oh, hari ibintu byinshi bihuza abaturage eh, binyuze muri izo nzego z'ibanze aba urubyiruko rufite inzego zihuza urubyiruko abagore bafite inzego zibahuza eh, ubuyobozi nabwo bugiye bukurikiranye duhereye mu mudugudu aho ahandi abaturage bahurira bose dushobora kuhatambutsa ubutumwa ariko kandi ntabwo abakozi b'ikigo cy'igihugu cyo gutanga amaraso bashobora kurangiza izo nshingano bonyine ahubwo bo bahinduka abahuza n'izo nzego zose zaba iz'abikorera abakorera leta abatuye aho batuye mu midugudu n'imirenge n'utugari Eh, hanyuma ah, tukagira n'abakorerabushake baba baraturutse mu batanga amaraso bakiyemeza no gukora ubukangurambaga muri bagenzi babo inzego ni nyinshi n'imiryango itandukanye hanyuma tukongeraho tukongeraho ko hari n'abantu babarizwa mu matsinda mu buryo bworoshye kandi basanzwe bafite gahunda yo kubaka igihugu nk'abasirikare abapolisi n'uko tugenza ye ndumva mubikora mu buryo mugera ku bantu benshi icyarimwe hanyuma mubona abantu bayitabira ku buryo nk'uko mubyifuza
abantu bitabira igikorwa cyo gutanga amaraso uyu munsi mu rugero rushimishije ariko nanone buriya ntabwo abantu bitabira kimwe bitewe n'imyumvire yabo n'imico yabo n'aho babarizwa buriya nubwo tuba dutuye mu gihugu kimwe ushobora gusanga aho turi aho ndaha mu karere ka nyarugenge batitabira igikorwa cyo gutanga amaraso ni urugero ndimo ntanga ntabwo mvuze ko ariko bimeze batitabira iki gikorwa kimwe n'uko ab'i gasabo bakitabira byanze bikunze hazamo za mbaraga z'abavuga rikumvikana hazamo ingufu za cya kindi gihuriza abantu bose icyarimwe hanyuma hagakurikiraho no kumva ko abarwayi bakeneye amaraso kandi ko uko mugenzi wanjye yayakeneye uyu munsi ariko nanjye ashobora kuyakenera ejo tunibuka cyane ko uwayakeneye none atigeze ashyira muri gahunda ko uyu munsi bizamubaho imyumvire rero n'imico ya buri hantu igenda igira uruhare n'imbaraga ziri mu bavuga rikumvikana bigira uruhare cyane mu gutuma igikorwa cyitabirwa cyane cyangwa kigenda gicumbagira gahoro gahoro kikazamuka cyangwa kikajya hasi
moyize hari igihe cyihariye cyagenewe gushakisha ayo maraso cyangwa se kuyakusanya umuntu ashobora kuyatanga igihe icyo ari cyo cyose niba nta gihe giteganywa uwakwifuza kuyatanga yajyayo
nta nta gihe gikenewe cyangwa se twavuga ngo ngo uyu munsi cyangwa muri kuno kwezi abantu barayatanga ariko mu gutaha ntibazayatange kuko ubundi amaraso ni umuti umuti rero burya uhora ukenewe igihe cyose tuzaba tugifite abarwayi kandi ndibwira yuko abarwayi bazahoraho uyu munsi haba harwaye umuntu umwe ejo hakarwara undi ni ukuvuga ko n'ubwo uyu munsi haba hari uwavuwe ejo hashobora kuba hari undi warwaye amaraso rero ahora akenewe nk'uko n'indi miti yose ihora ikenewe ahubwo yenda twavuga tuti ese umuntu ayatanze ubu ngubu turi mu kwezi kwa cyenda umuntu atanze amaraso muri kuno kwezi kwa cyenda yenda yazongera ryari ubundi nyuma y'amezi atatu uba ushobora kongera ukayatanga byibuze ukaba ushobora gutanga amaraso inshuro enye mu mwaka icyo gihe rwose nta kibazo kiba kirimo mu gihe utanga amaraso mu buryo busanzwe kuko hari ubundi buryo bukoreshwa hari imashini zigezweho twita aferisisi mashini izo ngizo umuntu ashobora gutangiraho amaraso hanyuma iyo mashini icyo ikora iragenda ikajya mu mubiri w'umuntu igafata amaraso igice runaka ikeneye tuvuge niba niba dukeneye twayibwiye ko dushaka udufashi gusa cyangwa se platelet mu cyongereza cyangwa tukabwira ko dushaka insoro zitukura cyangwa zera cyangwa tugashaka umushongi gusa iragenda igafata ibyo ngibyo twayibwiye gusa ibisigaye ikabisubiza mu mubiri w'umuntu icyo gihe rero iyo umuntu atanze muri ubwo buryo aba ashobora gutanga buri byumweru bibiri yego alexia ninde ushobora gutanga amaraso cyangwa se wemerewe kuyatanga
buri muntu wese yemerewe gutanga amaraso apfa kuba yujuje ibisabwa ari byo kuba bifitiye ubushake akabikora nta gahato kandi abizi neza ko nta gihembo ategereje iryo hame niryo rifasha abakira amaraso kwakira amaraso afite ubuziranenge yatanzwe n'uwujuje ibyangombwa byo kuyatanga koko utayatanze kugira ngo abone ikiguzi runaka byashobora kumutera kutavugisha ukuri mu gihe yaje gutanga amaraso ndetse bikaba byatera muganga gufata icyemezo kitari cyo akamwemerera gutanga amaraso kandi byashobokaga ko amubuza kuyatanga kubera ya mpamvu atamenye ikindi umuntu mu gihugu cyacu utanga amaraso aba afite byibuze imyaka cumi n'umunani kuko ari itegeko ryacu ryemerera umuntu ukwifatira icyemezo iyo ngingo nanone ikaza kuzuza rya hame ryo kuvuga ko umuntu azatanga amaraso nta gahato umuntu utanga amaraso aba ari hagati y'imyaka cumi n'umunani na mirongo itandatu mirongo itandatu niyo y'ubukure hanyuma abafite byibuze ibiro mirongo itanu ari muzima ku munsi wo kuyatanga kandi atari umuntu usanzwe arwaragurika akaba ari umuntu utabana n'indwara zandurira mu maraso nka za zindi mwavuze sida umwijima mburugu n'izindi akaba ari umuntu ufite imyitwarire myiza myiza ituma atakorana imibonano mpuzabitsina n'abantu barenze umwe umuntu utagendera mu ngeso z'ubusambanyi ndetse kandi akaba atari umunywi w'ibiyobyabwenge cyangwa ngo abyitere mu nshinga ibyo ni ibintu biri muri rusange ku b'igitsina gore hari umwihariko w'uko tugomba kwita ku miterere y'umubiri wabo no ku no ku mibereho basanzwe bihariye uri mu ruhango ntabwo atanga amaraso yayatanga hashize byibuze iminsi irindwi ayirangije utwite nawe ntabwo atanga amaraso uwonsa atanga amaraso ari uko yonsa umwana uri hejuru y'amezi cumi n'abiri uwakuyemo inda atanga amaraso hashize byibuze amezi atandatu duhereye ku itariki inda yaviriyemo ndumva ibyo ari ibya rusange ibindi umuntu waje gutanga amaraso iteka n'ubundi aganira na muganga wamwakiriye bakaganira mu buryo burambuye bikaza kurangira abanzuye ko akomeza agatanga amaraso cyangwa ko abisubika akazabikora mu gihe kiri imbere asobanurirwa agasobanurirwa n'impamvu cyangwa ko atazigera anayatanga na rimwe kuko nabyo byashoboka byose biterwa n'uko muganga yaba yabibonye bishingiye ku kiganiro bagiranye ahanini
mu kanya turaza kujya ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'ijwi ry'amerika hanyuma nabo bibarize ibibazo byabo ariko nagira ngo mutubwire nk'amwe muganira n'abantu mu gihe murimo kubakangurira gutanga amaraso nk'iyo muvuganye babwira ko iyi ntambamyi bashobora kugira yatuma badatanga amaraso hari nk'icyo babatangariza
burya ubundi umuntu witabiriye gahunda yo gutanga amaraso aba yarangije kugaragara ko nta mbogamizi abifitemo uretse wenda kuba yasubizwa inyuma ku mpamvu zaturutse muri bya bindi tumaze kuvuga bigomba kuzura kugira ngo umuntu atange amaraso ariko muri rusange abadatanga amaraso usanga babibuzwa bamwe no gutinya urushinge urushinge rutamubabaza kuko amaraso afatwa hari aho urushinge rwanyuze hari udatanga amaraso kubera ko atarumva neza n'impamvu amaraso asabwa burya iyo abantu ari bazima bagira ukuntu twese aho ubanza hari nk'igihe runaka biba byaratubayeho byo kuba utarimo gutekereza ku wundi muntu ukandagira isi wowe ukumva urakomeye bigatuma udatekereza kure cyane bituma wumva ko hari abandi bakeneye ubuvuzi hanyuma hari abandi babibuzwa n'imyemerere yabo urugero ibyo birazwi ntabwo ari ibanga nk'aba yehova ntibemera gutanga amaraso yewe no kwa muganga bajya batemera kuyahabwa hari ababibuzwa no kwibwira ko atanze amaraso hari icyo byamutwara ariko byanashoboka ko hari uwabuzwa gutanga amaraso nk'uko wenda yigeze kutakirwa neza muri serivisi yo gutanga amaraso tukaba twiringira ko iwacu byaba bidahari kuko nayo yaba ingingo yatuma umuntu atagaruka gutanga amaraso twese iyo tugiye gusaba serivisi ahantu cyangwa kuyitanga twifuza ko twakirwa neza iyo wakiriwe nabi ubishoboye ntiwasubirayo
hari ushobora gutinya ko amaraso amugabanukamo mu mubiri yayatanze muyize mwamubwira iki
nabyo ntibibura hari n'abo tuganira cyangwa turimo kubashishikariza gutanga amaraso ahabwa abarwayi kwa muganga akabigira nk'urwenya ukumva arakubwira ati ahubwo se ko nanjye nyakeneye mwabaye rigemuye aha hari rero umuvandimwe ujya ukunda kubabwira ati buriya aho kugira ngo umuntu abe ari mu murongo cyangwa se mu itsinda ry'abahabwa amaraso yakabaye ari mu itsinda cyangwa mu murongo w'abayatanga kuko uyahabwa aba arembye ni handi muganga aba avuze ati nta kindi kintu twabona twaramize uno muntu uretse kumwongerera amaraso mu gihe uyatanga we aba ari mu cyiciro nyine cy'abantu bafite ubuzima bwiza nk'uko twagiye tubi- tubivuga so rero eh, nta- ntibabura ntibabura bakaba bafite izo mpungenge cyangwa se eh, ba- ba- banabitinya mu buryo busanzwe nk'uko madame alexis amaze kubivuga cyangwa se kuko yenda bumvishe abantu babivuga ukundi bavuga kuko hari hari ibihuha byinshi babivugaho eh, ngo niba nintanga amaraso sinongere kuyatanga nzabyibuha ngo ibintu nk'ibyo ngibyo ariko impungenge twamara ni uko si byo ntabwo ari byo igihe cyose umuntu yakwigishije neza ukaza gutanga amaraso wujuje ibisabwa nk'uko twagiye tubiganira nta kibazo na gito kivuka Ye. reka noneho tujye ku murongo wa telefone nibutsa abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twakire isimayili turi kumwe
yego ndabumva wiriwe neza uri hehe
njyewe ndi ubanza mu burundi mu yego ntara ya provinsi bubanza muri bubanza Ah, mwiriwe neza se
twe turashimira imana kweri yego none ikiba ufite ikibazo cyangwa n'intererano
njyewe eh, interano tanga Mm, nka- nk'akarorero nka jewe nkikiri umunyeshuri mu- muri uyu mwaka wahera mm, baraza ku ishuri bakatubwira zitange amaraso hakaboneka bamwe bamwe bavuga ati jye ntanze amaraso ndagira ingorane ugasa- usanga umunyeshuri avuga ati jewe mfite imifungurire mike ibintu byo gutanga amaraso ntabyo ntashobora gusa ntababwira ati "Iyi- iyo utanze amaraso ha- hari ubuzima bw'abantu benshi uba urokoye n'iciza uba ugize mhm.
Eh, mugabo benshi bakabitinya gusa twebwe ino ntibarabitahura yuko hari uburokoye ubuzima bw'uwundi muntu Mm. uretse icyo cyo ku- gutinya ku- kuba afite imirire idahagije agatinya gutanga amaraso hari ikindi bavuga gituma badashaka kuyatanga cyangwa batinya kuyatanga
ikindi ni uko bavuga ati iyo tuyatanze kuko benshi no mu- ino mu burundi me- baranka gutanga ikintu ba- badasubizwa
Oh, am- bashaka gutanga ba- bahawe amafaranga ntanga amaraso Amahera.
ntanga amaraso eh, hama bampa amahera cyangwa imifunguro ba- bampa ibyo gufungura byinshi niko bibaza ariko bibagirwa ko uyu munsi niba hari undi muntu uyakeneye nabo ejo bashobora kuyakenera eee nicyo naba nababwira ati iyo utanze amaraso biragira ingaruka nziza ku muntu uba uyahaye kuko uba ukijije ubuzima bwa naka aba arenze atamaraso agira Mhm. Ye. Ismail ndagushimiye cyane rero ku kuri iyo n- ntwererano uduhaye urakoze cyane nanjye nagomera baje Eh,
mu burundi ko tutumva ijwi rya amerika bimeze gute turacyagerageza urabizi ko badufungiye femu turacyagerageza kugirana Ukuri- imishyikirano ngo ukuri- turebe icyahinduka ku ijwi rya amerika turabakumbuye sana turabakumbuye cyane kubumva mu burundi nubwo ni ukutuvugira hanyuma bakareba ko bakubita inkoni zamba tukamenya ntibabigirira binyarutse kuko hari byinshi twa- twumva amakuru yaho hiyo kandi mwavugisha ukuri kabisa Mhm, urakoze cyane yego namwe Ye. Eh, twakire na okelo okelo
mwaramusezeni bwakeye neza uri hehe
ndi paderi mu majyaruguru ya uganda yego mwiriwe neza mu aho ngaho se mu majyaruguru
Eh, twiriwe neza nuko nuko ufite ikibazo Eh.
cyangwa igi- igitekerezo
Mm, ikibazo n'igitekerezo Mhm.
Ah, ubwo se ubu- mu gutanga amaraso byatangiye mu kinyejana cya ryari ese byaba bitaratangiye vuba
uravuga kuyatanga mu- uravuga mu rwanda abatumirwa turi kumwe bari mu rwanda batubwiye gahunda igihe yatangiye muri mirongo irindwi na gatandatu ngo rero sinzi niba uvuga ku rwego rw'isi cyangwa niba uvuga mu rwanda igihe batangiriye Yego, kuyatanga ah, ah, ku rwego rw'isi ah, nanone tubasaba ah, mu- turashaka muzadutumirire abahanga mu bya kansa na ebola Ah, kuri izi ndwara zugarije isi cyane kubera ko birateye ubwoba cyane twebwe ubwacu byaduteye ubwoba Mu- mu- muzadutumirize abahanga tum- tumenye kubera ko amakuru twumva hirya no hino turi kumva ko bis- bihangayikishije cyane turakeneye kumenya uko- ukuri murakoze cyane ukuri ku byerekeranye n'uburyo iyo ndwara ifata ku buryo ihagaze ku byerekeye iki ese zavu- za- zarakozwe ziriya ndwara cyangwa zaje giturumbuka tumenye isi zavuye he. kubera ko hari byinshi turi kumva tukumva biranyuranye ni- ni- ni- na risake zirimo zikorwa aha indwara zarakozwe Zite- n'iziterwa na virusi
Eh, Niko- virusi niko yageze bivugwa.
kure mu laboratori Aha.
tubimenye Yego.
Eh, okay icyangombwa ubwo ni ukumenya kwirinda kuko indwara yaje ugomba kumenya uburyo cyangwa se ukayikumira hakiri kare nibyo byaba byiza
yego yego Ye, urakoze cyane okero murakoze vese bameze Yeah. Ah, twakire Louis Michel mbere y'uko nsubiza abatumirwa bacu ijambo Louis Michel
uraho engeni uraho neza
mukomere mukomere aho muri amerika muri iki gitondo bimeze bite tumeze neza rwose turashima imana mwebwe bite
natwe twari tubaho nk'uko bisanzwe n'akazuba n'akavura karagwa buke buke mfite utubazo tubiri eugenie niyo gutinda Mhm, yego
akabazo ka mbere ndashaka kubaza abatumirwa imyaka mirongo itandatu ba- bahagarariraho Mm.
ahubwo ntabwo ntabwo yaba ari mikeya umuntu ntashaka kuba afite imyaka mirongo irindwi afite ubuzima bwiza akaba yatanga amaraso kuki bafatiye ku myaka mirongo itandatu ako ni akabazo ka mbere Mhm.
akabazo ka kabiri hari ubwoko bw'amaraso mbega ndashaka kubabaza ubwoko bw'amaraso bwaba bugumye ni ubuhe budakunze kuba kuboneka bibagora kugira ngo buboneke utubazo twa nyine utwo ngutwo urakoze ni murakoze nawe mwabatumirwamo urakoze cyane Louis Michel Murakoze.
Reka- um, reka noneho ubwo duhere ku kibazo cya okero Ah, moyize Oke- okero mu majyaruguru ya uganda ah, nimubanze mumusubize ku- niba ku rwego rw'isi niba mushobora kumubwira igihe byatangiriye ku- gukusanya amaraso cyangwa se niba ari ibintu byatangiye kera cyane nabyo ubwo turaza kubimenya
Ah, yatubajije ibijyanye n'uburyo eh, ni- ni- n'igihe ibikorwa byo kuvurisha amaraso byaba byaratangiye ku rwego rw'isi Mm,
Ah, mu magambo makeya byatangiye kera cyane ariko ari ukugerageza ah, ngo barebe niba amaraso yenda y'inyamaswa ya- yavura abantu mu gihe cy'intambara abantu bara- bagiraga uburyo bakomereka ariko batapfuye bakava cyane hanyuma abahanga bakagerageza kureba niba bashobora kubavuza amaraso aho ngaho ni mu, mu, mu myaka y'igihumbi kimwe magana atandatu na mirongo itandatu murumva ko ari kera cyane Ah, icyo gihe rero ntabwo byakunze kuko ah, kugira ngo umuntu ahabwe amaraso ari bumuvure ni uko aba ahawe amaraso ahwanye n'ubwoko bwaye Ubu birumvikana ko aba- ababigeragerejweho bose batabashije kurokoka hanyuma rero mu buryo bwo kuvurisha amaraso bwa nyabwo umuntu ahabwa amaraso y'undi muntu kandi hanarebwe niba ubwoko bw'amaraso bagiye kumuha buhwanye n'ubwoko bwiwe byatangiye mu kinyejana cya makumyabiri ahagana mu myaka y'igihumbi kimwe na magana inani na cumi n'umunani gutyo hanyuma rero ah, umuhanga witwa Karl Landsteiner ah, ni nawe tujya twibuka ku munsi w'itariki cumi n'enye z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka niwe waje gushyira ahagaragara ibijyanye na na na groupe sange cyangwa se blood group ubwo ni ukuvuga ah, ubwoko bw'amaraso butandukanye hanyuma kandi agerageza gukorana na- n'abandi bahanga bakora neza neza ubushakashatsi buhagije kandi bwimbitse kugeza ubwo babashije kuvumbura yuko ubwoko bw'amaraso ah, butandukanye bityo ko n'umuntu ahabwa ubwoko bw'amaraso ahwanye naye ubwo aho ngaho rero uyu mugabo we yabayeho mu kuva mu gihumbi kimwe magana inani mirongo itandatu n'umunani hanyuma aza kwitaba imana mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatatu mu kwezi kwa gatandatu Nu- ndumva icyo na- namubwiraho mhm. Ye, reka noneho ubwo uh, alexia akomerezeho asubiza louis michel ubaza kiriya kibazo cye kijyanye n'imyaka ntarengwa mwatubwiye mirongo itandatu ku muntu ushobora gutanga amaraso n'ubwoko bw'amaraso adakunze kuboneka
Mm, yego murakoze imyaka mirongo itandatu nk'uko Louis Michel yabivuze eh, ni imyaka twafatiyeho mu gihugu cyacu dukurikije uko tubayeho imibereho yo mu rwanda Eh, imyaka yo kugarukiraho gutanga amaraso nta ni kimwe ni mikeya ntabwo isa mu bihugu byose byanze bikunze bose bagenda bareba imibereho y'abaturage babo ariko no mu rwanda twongeraho ngo muganga ashobora kukubuza gutanga amaraso kubera imyaka y'ubukure utaragira imyaka mirongo itandatu kubera ko aba abona warashaje imburagihe kimwe n'uko ashobora kukwemerera gukomeza kuyatanga imyaka mirongo itandatu warayirengeje abona warirondereje nk'uko Louis Michel yabivugaga gusa kubera ko amabwiriza agenga igikorwa cyo gutanga amaraso aba yarashyizwe mu nyandiko gutyo bigahinduka itegeko na muganga wemeje ko aregisiyo urengeje imyaka mirongo itandatu ashobora gukomeza gutanga amaraso nabyo agomba kubishyira mu nyandiko nka muganga wemewe wemeje nyine izo mpinduka ku muntu kanaka none se ku birebana mbere y'uko Mhm.
ukomeza um, uwo muntu muganga amureba gutya ku maso gusa akabona afite itoto cyangwa se amureba agasanga arashaje cyangwa hari ibindi bintu apima kugira ngo amenye niba uwo muntu koko ashobora kuyatanga n'ubwo imyaka ye yarenze
Ah, ubundi nta gipimo cyihariye cy'ubusaza Eh, ibipimwa ku bantu bose icy'ubusaza cyangwa ubukecuru abapi- ibipimwa ku bantu bose baje gutanga amaraso biba ari bimwe Eh, ariko muri rusange natwe dushobora ku- umuntu ashobora kukubwira uko ari u- afite imyaka mirongo ine ukabona ni umukecuru cyangwa ni umusaza Mhm.
wowe ukaba wamuhana mirongo irindwi kandi Mhm.
i- igihe yavukiye nk'uko akivuga yagombye kuba ari mutoya cyane Mm.
Eh, nk'uko hari ushobora kuvuga ati mfite imyaka mirongo itandatu ukabona we wa- wamuha mirongo ine Ni- ni ni uko muganga abigenza ariko n'ibindi bipimo bikuzura eh, n'ibindi ashobora kuganira n'uwo waje gutanga amaraso yego Eh, eh, ku birebana n'ubwoko bw'amaraso bugumye eh, ubwoko bw'amaraso ubundi habaho o- ubwoko bwa a b a b na o ariko kuri izo zose hari ushobora kugira ikimenyetso cya rezisi cyangwa ntakigire Eh, ugifite tukamwita a pozitifu b pozitifu ab pozitifu se cyangwa o pozitifu yaba atagifite tukamwita a negatifu b negatifu ab negatifu cyangwa o negatifu abo bantu badafite ikimenyetso cya rezisi ndavuga aha mu gihugu cy'u rwanda eh, nibo dushobora kugiramo ibibazo byo kubona amaraso yo muri ubwo bwoko bwa rezisi negatifu dushobora kugira ibibazo byo kuyabona ari menshi ku buryo buhagije mu bubiko eh, ku buryo biba ngombwa ko hakoreshwa uburyo bwihariye nko guhamagara abantu badaheruka kuyatanga ah, kuko tuba dufite amadosiye yabo Ah, mbese twifashisha uburyo bunyuranye ariko baranizana bagatanga amaraso uretse nyine ko kuba eh, ari bake kuko ntabwo bageze ku icumi ku ijana Mhm.
bose bateranye a b a b na o babarizwa muri rezisi negatifu ibyo nibyo bishobora gutuma ah, ayo maraso aba makeya mu bubiko Mhm. ye reka Eh, reka nta- none Na- n- ob- aha nta wenda ntarabasubiza ijambo Mm.
isi ismail ya- yavuze ku kibazo cy'ifunguro rikeya Mhm. ku batinya aho gutanga amaraso abatuye, hmm?
mu burundi yego bururi Eh, ri- hmm?
Ari mu Burundi?
Mu- mu burundi Mm.
Eh, ikibazo cy'ifunguro rikeya ubundi iyo umuntu bigaragara ko afite imirire mibi muganga arabibona ntabwo amwemerera gutanga amaraso Ah, kandi ntabwo abantu bakwiye gutangira amaraso ko bari bufungure eh, kuko ifunguro riherekeza igikorwa cyo gutanga amaraso ntabwo ari ukugira ngo umuntu ahembuke kuko atanaribonye ntacyo yaba mu ntangiriro agomba kuba afite ubuzima budafite imirire mibi ibyo ngibyo muganga nabyo aba abibona iyo uje gutanga amaraso ah, arakubona ariko i- iyo ubyutse ku gitanda watangiyeho amaraso ah, bu- muganga aba yifuza ko hari iminota runaka mumarana kugira ngo muze gutandukana yiringiye rwose ko watanze amaraso ukaba usubiye mu buzima bwawe ntacyo wahungabanyeho mbese ni nka ni nk'igihe cyo cyo kukugenzura cyo kukugenzura ko nta kibazo ufite eh, ni ni iminota yawe obuserivasiyo kwa Mhm.
Ah, ni- ni- ni- niki iryo funguro riberaho Aba- abantu bakoresha iritandukanye hari abakoresha eh, agafanta hari abakoresha utuji hari abongeraho n'ikiribwa ariko ubundi umuntu watanze amaraso inama agirwa ni ukunywa amazi y'umugezi ayo niyo afitiye umubiri akamaro mbere yo gutanga amaraso cyangwa na nyuma yo gutanga amaraso Eh, ku birebana n'amahera byo yumvise ko mu ihame harimo ibibazo by'uko abantu batanga amaraso kubera amahera zarangira serivisi ishinzwe gushaka amaraso yo guha abarwayi yakira amaraso adakwiriye wenda yatanzwe n'ababana n'ubwandu bw'indwara runaka kubera ko bagiye gutanga amaraso kubera amahera ubuzima bwabo nabwo kandi bwitabwaho bya bindi byose twavuze ntabwo ari ibituma umurwayi azahabwa amaraso afite ubuziranenge gusa ahubwo ni n'ibituma n'uwaje gutanga amaraso asubira muri gahunda ze z'ubuzima ntacyo yahungabanyeho
reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na jean marie jean marie wiriwe alo Alo, Oui.
yego ndabaramukije ndabumva.
yego yego U- urahagana he
Ndi muri Zambia mu Rusaka niho ntuye.
Yee. mwiriwe neza
Yego twiriwe neza turashima uko biri kose.
Mm. ufite akabazo cyangwa ni igitekerezo
Yego jewe ndafite ah, nk'igitekerezo dufata.
Mm.
Yego igitekerezo mfite ni ukuvuga ngo nko mu gihe twasabwa nk'utanga amaraso Mm.
ni twovuga nk'uko- ni nk'ikintu twakora volonterema ukumva yuko bivuye ku bushake bwawe nko kurokora eh, nk'ubugingo bwa mwene data kuko amaraso arakenerwa cyane usanga ari mu bitaro kuko hano hari indwara nyinshi bituma basanya amaraso yabo Mhm.
kandi nko mu gihe ubonye nk'iyo serivisi zikenewe umuntu akwiye kuzikora cya kintu kibanje nko gusabwa kuko ni nk'uku- ni nk'ukurokora ubuzima bwa bene data yego
kuko hari n'ababikora babanje gusaba n'amafaranga cyangwa n'ibindi hari abanza gusaba nk'aho dutuye nk'aho tubibona ugasanga basabye nk'amafaranga ugasanga basabye nk'ibiryo imikati n'ibindi nk'amata n'ibindi ariko nk'uko eh, uyu mama yari abatusigurira nyine bisabwa yuko nk'umuntu atanze amaraso yuko yova ku mutima we no ku bushake bwe hama ibindi byose n'imirire n'ibindi n'impuzu n'ibindi n'amafaranga akabyishakira ubwiwe niho byo biri kimaze n'imana niho binamuhezagira ikabisa n'imana ikabinezererwamo cyane Mhm. hanyuma aho ngaho Yego.
ubona abantu bitabira gutanga amaraso aho uherereye aho ngaho i rusaka
yego aho mperereye barashika kuyatanga ariho nk'abo mbona nk'umugwaruka benshi ni abantu dufata umenga ntibabyitabirira cyane kuko n'abantu usanga umenga ni abantu sinuko nabi ni abantu umenga ni abantu batajijuse cyane cyangwa badafite icyo bitayeho
aha ntibabwiye icyo bitayeho kandi n'abantu usanga umenga eh, ntibogira nk'umutima basi w'uruntu cyangwa umutima w'umwe ku buryo bakwitaho iterambere rya buri gihe twe na dushamo cyangwa dushikamo cyane
Mhm. Yee.
Eh, reka ngushimire cyane rero jean marie kuri iyo nyunganizi yawe uba urakoze cyane
namwe murakoze cyane mugire umunsi mwiza Yee, nawe Ah, Moise, muzahore muduha umurongo Carmen.
eh, tuzawubaha rwose igihe cyose muzaba muduteze amatwi mukaduhamagara mukatwereka ko muhari tuzajya tubahamagara cyakora mu mbabarire bamwe ubu ngubu telefoni ntizirimo gucamo
yego turabakunda cyane kandi turabakurikirana Eh, natwe turabakunda rwose
yego umunsi mwiza Eh, murakoze namwe Eh, telefone rero zirimo kutugora kuri telefo ku mirongo hano hari abantu benshi badutegereje ariko zanze gucamo Ah, reka ngaruke rero kuri moyize ugira icyo uvuga ku byo jean marie avuze hari rusaka muri zambia
harya buriya nta- ntatanze ibitekerezo by'uko hari bagenzi babo n'abatabyitayeho gusa Ni- Eh, ni- akongera kuvuga ko n'abantu bakwiye kuyatanga rwose ku buntu ntacyo basabye No, Mm.
ya- yashimangiye Yeah.
ibyo mwavuze nawe Eh, mm, yenda twagira icyo twongeraho Mhm.
ubundi amabwiriza y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima avuga ko eh, abantu bagomba gutanga amaraso ahabwa abarwayi kwa muganga ku buntu nta kindi gihembo bategereje kubera yuko aribwo wa muntu azaza afite umutima utabara kuko hanyuma kandi ntagire icyo abeshya umuganga wamwakiriye Eh, kutamubeshya bivuze ibintu byinshi bivuze wa- wa- karite cyangwa se ubuziranenge bw'amaraso ni ukuvuga ngo umuntu iyo aje gutanga amaraso akaza afite umutima utabara azanavugisha ukuri bya bibazo byose madamu alexa yakomojeho bityo atange amaraso byizewe byibuze ko ari mazima uretse ko n'ubundi niyo amaze kuyatanga mbere y'uko tuyaha abarwayi kwa muganga mbere y'uko tuyashyikiriza ibitaro n'ubundi turabanza tukayapima Ah, ibintu by'ingenzi tuyapimamo harimo ah, virusi itera sida yo mu bwoko bwa mbere no mu bwoko bwa kabiri tukongera kandi tukapimamo umwijima wa b tukongera kandi tugapimamo umwijima wa se tukongera kandi tugapima mburugu hanyuma rero tukaba tuzi ko byibuze uyu muntu tugiye guha amaraso tugiye kumuha umuti wo kujya kumurengera bitandukanye n'uko wa muntu uzaza afite ikiguzi yumva ko ari buhabwe ashobora kuzaza akabeshya kandi bikaba hari igihe bitakunda ko tubibona kuko kuko urugero yenda nk'ubu ngubu niba umuntu yaraye akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ejo nimugoroba uyu munsi akaza kuyatanga kubera ko hari ikiguzi ari bubone akatubeshya kugeza ubu ngubu ubuhanga buriho n'ibikoresho biriho bigezweho ntabwo byari byabasha gupima virusi itera sida ku munsi wa kabiri mu gihe umuntu yanduye cyakoze twebwe ibikoresho byacu bibasha kubona virusi itera sida ku munsi wa cumi na kane birumvikana rero yuko gutanga amaraso nta gihembo umuntu ategereje aribwo buryo bwiza kandi bwizewe ko haza kuboneka amaraso mazima ubwo nagira ngo ngaruke kuri icyo cy'umuvandimwe wacu avuga ati rwose babona batabyitayeho ahubwo bavuga bati nituyatanga se turahabwa iki
ku byerekeranye ni uko wenda twadutandukiriye gatoya ibyo byo gupima umugera wa sida twajyaga twumva ko hari uburyo bushya bwaje bushobora gutuma umuntu amaze no gukora imibonano cyangwa se mbere yo kuyikora ashobora gupima akantu akareba niba koko hari umugera yaba afite
ntabwo ntabwo twaba dutandukiriye cyane gusa yenda ntabwo ubwo buhanga ari bwo twe dukoresha dukoresha ubwo buryo bamaze kubabwira mu kanya bw'uko byibuze ibikoresho byacu kandi nabyo ni ibikoresho bigezweho tubasha kubona virusi itera sida ku munsi byibuze wa cumi na kane umuntu yanduye
amasubu turebye nk'imibare niba hari mufite amaraso yatanzwe tuvuge nk'uko umwaka ushize hagenda hakorwa nk'amaraporo murebye nk'amaraso yaba yaratanzwe muri uyu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani n'ayasabwe n'ibitaro mugereranije musanga yari ahagije mugereranyije n'ayo mwashakaga cyangwa mwari mukeneye urakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza mu mwaka tugendeye ku mibare y'uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ubwo ni umwaka ushize kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa cumi n'abiri twebwe twabashije kukoregita cyangwa se gufata amaraso tubibara mu mayinite urabona iyo tugiye gufata amaraso hari kariya agashashi kaba gafite ubundi mililitiro magana ane na mirongo itanu ariko hakaba harimo n'ibitunga amaraso ku buryo iyo agezemo akomeza kuba ameze nk'aho n'ubundi akiri umubiri w'umuntu ntabe yavura mbese agakomeza afite ubuziranenge bwayo bigera nko kuri mililitiro nka mirongo itatu rero twafashe udushashi ibihumbi mirongo itandatu na bitanu magana atanu na cumi na tubiri iyo amaze gufatwa bapimyemo na za ndwara zose nababwiye mu kanya gatambutse hanyuma kandi habaho icyo bita separasiyo ni ukuvuga ngo anacibwamo ibice bitandukanye bimwe nahoze mvuga kare harimo umushongi harimo udufashi harimo insoro zitukura cyangwa se insoro zera rero habashije kubonekamo ibice bigera ku bihumbi mirongo cyenda na bitanu magana inani na bitandatu hanyuma rero ibitaro byadusabye ibihumbi ijana n'umunani magana cyenda na cumi n'atanu tubiha nyine n'ubundi ibihumbi mirongo icyenda na bitanu magana inani n'atandatu tubasha gusatiriza ibitaro ku rwego rugera hafi kuri mirongo cyenda ku ijana ubwo ntuvuze mirongo cyenda ku ijana ushobora guhita wibaza utese iryo cumi rindi bite byaryo ntabwo ari ikibazo kuko yenda urugero niba umuganga ufite umurwayi muri sashi yuka asabye inite icumi undi ufite umurwayi muri kacyiru hospital cyangwa se kanombe agasaba nawe inite icumi ubwo twebwe tuhita tubasha kumuhariza inite icyenda hanyuma rero kuko atazimuhera icyarimwe n'ubundi ntabwo umurwayi bamuhereza icyarimwe izo inite zose uko ari icyenda tumuhaye yenda tuvuge ko uyu munsi ni urugero ndi gutanga akonsomye inite eshatu yenda n'ejo agakonsoma izindi eshatu ubwo urumva za zindi icyenda zizajya gushira nyuma y'iminsi ibiri cyangwa itatu bivuze yuko rero tuba twafashe amaraso twakusanyije kuri uwo munsi tukayatunganya hanyuma tukayasaranganya ibitaro byose biza kuyasaba hanyuma ni ukuvuga ngo ejo cyangwa ku munsi wa gatatu n'ubundi hazahabonetse ayandi wa murwayi naba agikeneye kongera guhabwa amaraso muganga azongera asabe n'ubundi ayaburaga nayo tuyamuhe cyangwa se anavuga ati umurwayi wacu yohewe ntabwo agikeneye kongera guhabwa amaraso ni izo mpungenge nagira ngo mara abantu kugira ngo hatazagira uwumva ngo ese niba mu mayinite abaganga basabiye abarwayi twabashije gutanga mirongo cyenda ku ijana aho iryo cumi si ikibazo ntabwo ari ikibazo ngira ngo mubashije kubisobanukirwa Ye, birasobanutse nari ngiye kuna- nari nzi ko ndi bukubaza niba i- iryo cumi niba ryo risaba ko mushaka aho Eh.
mushyira i- ingufu kugira ngo mubashe kubona ahagije none urabisobanuye Eh.
Nuko, ye twakire ku murongo wa telefoni jean longa turi kumwe
yego ndakumva wiriwe neza yego yego uri hese muvandi iyi ndera aho bita ku mukuru niho ndi nuko Eh, ufite ikibazo cyangwa igitekerezo Eh, mbere na mbere wenda nagira nk'utubazo nka dutatu nabaza Mm.
icya mbere nabibariza ese umuntu utanga amaraso yawe bikuramo iyihe nyungu ikindi ki- ikindi kibazo cya kabiri ese iyo umuntu amaze gutanga amaraso i- hashira igihe kingana iki kugira ngo yongere kuba yayatanga kuko tuba tubona ko yaba yatakaje amaraso noneho akandi kabazo nabibariza ese buriya umuntu atanze amaraso ntaye ntaye nereje atakaza z'umubiri ese nk'imirire yakihata kugira ngo abashe kongera kugaruza amaraso yatakaje yaba ari nka ari ari nk'iyihe wenda kandi kabazo nabaza ese umuntu ko nabonye hari abantu batanga amaraso se cyangwa wenda nko mu kavuyo nk'urugero wenda ugasanga wenda baje nko ku bigo by'amashuri se cyangwa wenda bagiye nko kwa muganga wenda batanze poromosiyo ugasanga buri wese wenda arimo kubibyiganira se wenda ugasanga nta nafite n'ubushobozi bwo kuba yayatanga babagiriye iyihe nama wenda kugira ngo umuntu atange amaraso kuko ushobora gutanga amaraso wenda utabi- utabifitiye uburenganzira cyangwa wenda ufite n'amaraso makeya bikaba bikaba ngombwa ko byaza kukubera ibibazo ese ubwo ari umuntu afite wenda nk'ingano y'amaraso makeya ntashobora kuyatanga bikaza kumubyarira ingaruka akandi kabazo nabaza ese umuntu byarenze bitatu ashaka gu- komeza Eh, aka- akanyuma ese umuntu ashaka gutanga amaraso i- ya- yabigenza atawenda akumva abishaka akavuga ati njye nshaka gutanga amaraso yabicisha mu zihe nzira murakoze ibibazo byanjye byari ibyo urakoze mbere yuko ugenda ariko reka mbanze nkubaze wavuze ngo umuntu atanze amaraso akuramo iyihe nyungu Ah, urashaka kuvuga inyungu ku muntu ku giti cye cyangwa urashaka wabisobanura neza icyo ushatse Umuntu- kuvuga umuntu- umuntu ku giti cye yakuramo iyihe nyungu atamutse aramutse atanze amaraso uravuga mu mubiri we cyangwa mu bijyanye n'amafaranga
oya ntabwo indi- u- nyine ye ntabwo nzi kondisiyo wenda bigenderaho wenda kugira ngo umuntu atange amaraso wenda agire inyungu nyine agira umuntu utanze amaraso agira iyihe nyungu ku giti cye mu- we- mu- mu- muri urwo rwego wenda tutitaye ku by'amafaranga se cyangwa n'iki ni iyihe nyungu akuramo niba hari ikintu bishobora kumufasha mu mubiri
Eh, boya mu bu- mu buzima bwe bwa buri munsi eh, cyangwa se wenda hari nk'amaronko yakuramo se cyangwa n'iki ariko se wo- none se jaronga wowe utanze amaraso ukabona urengeye ubuzima bw'umuntu ntabwo wakumva iyo ntabwo ari inyungu ikomeye se
ni inyungu nyine ndabyumva Mm.
Ar- ariko rero hariho abatabikozwa
ndumva nawe u- wowe se urabyumva ngewe narayatanze maze kuyatanga nka kabiri Eh, niyo mpamvu wagira ngo umenye n'igihe umuntu ashobora kongera kuyatanga Eh, sawa urakoze cyane ubwo tega amatwi noneho mm, ba- bagusubize kuri ibi bibazo byawe
namwe murakoze uwiteka biteho Eh, nawe alexia wasu- wansubiriza jalonge
You have $79.43. Batangiye kumusubiriza. Iya mbere ni ukuba tugira uruhare mu gufasha abarwayi bakeneye amaraso bagakira bagasubira muri gahunda mm, z'ubuzima zubaka igihugu. Eh, Iterambere ry'umuturage umwe riba ari irya bose eh, kandi ibyo birasanzwe ko twese dufatanya. Eh, naho umuntu ku giti cye eh, n'iyo umuntu atanga amaraso burya uko uhora uhurira n'abandi ahantu bavuga ibyiza nawe ugenda ujijuka ukagira n'ubumenyi eh, bugufasha no kurinda ubuzima bwawe kuko uba wahuye n'abavuga ibyo kwa muganga n'abavuga uko bakwiye kwitwara kugira ngo ubuzima bube bwiza hanyuma kandi n'abahanga bavuga ko gutanga amaraso bigirira neza umubiri uyatanga by'umwihariko ku birebana n'indwara z'umutima Eh, ariko jyewe iyo amaze kuvuga ibyo ngibyo byose eh, buriya iyo bavuze ngo utanga amaraso nta gihembo utegereje biba bifite icyo bivuze nabisobanuye ko bivuze ko ah, umuntu azatanga ama- ut- utanga amaraso udategereje igihembo ah, niwe utanga amaraso afite ubuziranenge kuko aba yayatangiye gutabara umurwayi gusa ntabwo aba yagiye gutanga amaraso hari izindi nyungu akurikiye kandi inyungu ntitukazumve mu mafaranga gusa n'izo zose maze kuvuga ni inyungu ariko mbere yo kuzitekereza nk'umuntu utanga amaraso ujye ubanza muntu utanga amaraso utekereze ko amaraso ugiye gutanga ugiye kuyatangira gutabara umurwayi uyakeneye hanyuma ushyire imbaraga n'ibitekerezo mu kurengera ubuzima bwe kuko amaraso ni umuti ariko kimwe n'indi miti yose ntabwo abuze ingaruka cyane cyane ko yo aba yinjiye mu maraso nyine mu mubiri wose mu minota mike cyane umuntu rero watanze amaraso we ashobora kongera gutanga amaraso nyuma y'iminsi mirongo itanu n'itandatu iyo atanga amaraso agizwe n'ibice byose moyize yigeze kubivugaho ko umuntu ashobora gutanga amaraso kane mu mwaka kuko nubwo ari nyuma y'iminsi mirongo itanu n'itandatu ntabwo yemerewe kurenza inshuro enye mu mwaka ni hafi ukwezi ni hafi ukwezi kose iminsi mirongo itanu n'itandatu ni hafi ukwezi
ni abiri ahubwo iminsi mirongo itatu ni ibyo ni hafi amezi abiri
kandi iyo umuntu agiye yagabanijemo umwakamo kane atemerewe gutanga usanga benshi bagaruka kuyatanga nyuma y'amezi atatu ariko nyuma y'iminsi mirongo itanu n'itandatu umuntu aba yemerewe kongera kuyatanga atarengeje inshuro enye mu mwaka wo gutanga amaraso kuko nshobora kuba naratangiye gutanga amaraso ari mu kwa gatandatu ubwo umwaka ndawubara guhera mu kwa gatandatu kugeza mu kwa gatandatu k'umwaka utaha utangira kuri ya mashini twavuze ishobora gutuma atanga igice kimwe nk'udufashi aba ashobora gutanga inshuro makumyabiri n'enye mu mwaka ni ukuvuga buri byumweru bibiri abadafite ubushobozi yavuze ngo batakaza eneriji kandi nyamara yambwiye ko yavuze ko atanga amaraso ntabwo yadusobanuriye koko eneriji yatakaje iyo ariyo ariko ubundi imbaraga zo gutanga amaraso ntazo iyo wujuje ibyangombwa byo gutanga amaraso uraryama barakuryamisha barakwakira abashinzwe kukwakira bakakuryamisha bakagufata amaraso mu gihe gikwiye nyuma yo gutanga amaraso ukaruhuka iminota nk'icumi ukiryamye n'indi nka cumi n'itanu tumarana tukigenzura ko twatandukanye neza muri iyo tumarana niho habamo ka gafanta cyangwa y'amazi cyangwa ka gakeke bitewe n'igihari ariko nk'uko nigeze kubisobanura niba yakurikiye kuva mu ntangiriro ntabwo icyo ngicyo ntacyo kivuze igifite icyo kivuze ni ukunywa amazi yo kunywa meza amazi mu kinyarwanda twita ay'umugezi ubwo rero ni ugutangira bagaha agaciro amazi ni ugutangira bagaha agaciro amazi
yego uwo munsi ku munsi wo gutanga amaraso umunsi wo gutanga amaraso na nyuma yaho icyo muganga amugiraho inama cyihariye ni ukunywa amazi kugira ngo umubiri we usubirane amatembabuzi ari ku rugero ruhagije rwagombye gutembera mu mubiri we naho ku birebana n'indyo yihariye nyine ubwo narangije kubisobanura ntayo indyo yihariye n'ayo mazi niyo agirwa inama umuntu watanze amaraso uwo munsi ubundi indyo dukurikiza iyo dusanzwe tugirwamo inama twese namwe mujya mubikora tukabikurikira tukabyubaha abadafite ubushobozi bwo gutanga amaraso ngo yavuze ngo ntitubagire inama ubundi ibyangombwa byuzura byose kugira ngo umuntu atange amaraso nk'uko twabivuze hari ibyo dushobora kugenzura nk'iyo ndyo dushobora kuyigenzura kwirinda kwandura indwara dushobora kubikora nkaboneraho kubwira okero ko adakwiye guhangayikishwa n'ibindi bindi ahubwo akwiye kumenya uko ebola yandura kumenya aho yaturutse n'uko bizagenda si impamya ko twebwe nk'abaturage ari byo biza kudufasha kurusha uko tumenya uko isa ibimenyetso byayo uko yandura tukayirinda na wa muntu utanga amaraso inama tumugira ni uguharanira kugira ubuzima buzira umuze muri ibyo ngibyo hari ibyo dushoboye gukora ariko mu gihe hari impamvu ikubuza gutanga amaraso nta yindi nama twamugira uretse kubaha ko adakwiriye gutanga amaraso kuko bifite ingaruka wenda kuri we cyangwa ku murwayi uzayahabwa ahubwo ashobora kudufasha gukora ubukangurambaga ubu muri kano kanya murimo muradufasha gukora ubukangurambaga ngo abantu bitabire igikorwa cyo gutanga amaraso ahabwa abarwayi kuko bikenewe n'udakora kuri radiyo n'udatanga amaraso n'udakora kwa muganga abo bantu bose bashobora kugira uruhare mu bukangurambaga amaraso yo guha abarwayi akaboneka n'iyo baba batayatanga kubera inzitizi runaka babifitemo gutanga amaraso rero binyura mu nzira zo kuba ufite ubushake gusa hirya no hino mu gihugu hari ahatangirwa amaraso ndumva uyu yambwiye ko atuye imbere ahari hafi y'indera ndumva dukorera za kabuga dukorera za masaka dukorera bumbogo dukorera muri buri murenge urebye haba hari ahantu nk'abiri cyangwa hatatu hafatirwa amaraso hakiyongeraho ko mu gihugu hose hari amashami yo gutanga amaraso ari mu ntara zose z'igihugu n'umujyi wa kigali i kigali dukorera hafi ya sehashika imbere ya serena mu burasirazuba dukorera i rwamagana iruhande rw'ibitaro byaho muri musanze ni musanze nyine iruhande rw'ibitaro bya ruhengeri i karongi ni iruhande rw'ibitaro n'i butare ni iruhande rw'ibitaro bya chib n'umuntu agiye ku bitaro yaba azi ibyo ari byo byose ndavuga ngo umuntu agiye no ku bitaro akabaza bamubwira aho yajya igihe akeneye gutanga amaraso
yego bamurangira aho rero uretse aho ngaho abakozi bafite icyicaro gihoraho bakakira n'ababagana buri munsi ayo mashami yose buri munsi aramanuka akajya mu mirenge itandukanye iyo aho tuzajya tugira uburyo bwo kuharanga abasanzwe batanga amaraso bakandikirwa ubutumire mu mazina yabo amatangazo akanyura mu nsengero zinyuranye akamanikwa ku dusantere hirya no hino aho abantu bahurira ni ukuvuga ngo buri muntu rwose aho igikorwa kizabera tugerageza kujya mu gihugu hose kuko birifuzwa ko abantu bose bamenya ko gutanga amaraso bikenewe bakanayatanga ndumva rero rwose ija yazagerageza kuri redi na pacisi dutanga amaraso nagerageje kuvuga hirya no hino aho ntekereza ko haba hamwegereye ibyo ari byo byose yahamenya reka twakire undi munywanyi w'ijwi rya amerika mbere y'uko telefoni yicika ko zagiye zita umurongo twakire jean luc jean luc turi kumwe
ego ndabumva Eh, urahagana hehe
ndi bujumbura mu burundi wakoze kutwihanganira nyarutsa ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ego jya nagiye mbaze ikibazo Mm.
mbe gutanga amaraso ntacyo wakizira nko mu gihe waba wabikoze nk'ibintu nyine nk'ibikorwa biba bisaba ati ibi nabikoze nta maraso nshobora gutanga biba bihari
Ba- babisobanuye mu kanya kashize ushobora gutanga amaraso n'udashobora kuyatanga bitewe n'imyaka cyangwa se n'uko ameze mu buzima abafite uburwayi yego ntabwo mwumvise neza jean luc yabazaga ngo ngo abantu bashobora kudatanga amaraso ah, iki- ibyaba bizira kugira ngo badatanga amaraso ariko ndumva mwabivuze kandi agahe dusigaranye ni gato cyane nagira ngo twanabivuze rwose Eh, mwabisobanuye cyane nuko ikibazo nuko ari mu Burundi bakaba batabasha kudukurikira nkuko babivuze nagira ngo ijambo rya nyuma ndihe eh, Moyize hanyuma at- atwanzurire atanga inama muri make cyane mu masegonda dusigaranye
murakoze cyane muri make rero eh, ngira ngo kubemera imana n'umwana wayo yesu kirisito bavuga ko eh, yacunguje a- abatuye isi bose amaraso ku musaraba ni ikintu gikomeye cyane rero iyo umuntu atanze amaraso ah, nawe buriya aba acunguye isi ushobora gutanga amaraso uyu munsi i kigali cyangwa ah, i muhanga cyangwa i rusizi akaza guhabwa umunyekongo cyangwa umugande cyangwa umurundi cyangwa umu- umu- umunyamerika cyangwa umuhindi icyo gihe urumva ko gutanga amaraso niyo mpamvu tunavuga yuko umuntu utanga amaraso aba ari intwari bityo rero tukaba twifuza yuko buri muntu wese ufite umutima utabara yakumva ko gutanga amaraso biri mu nshingano ze igihe cyose nta ndwara cyangwa ikindi kintu afite kibimubuza hanyuma kandi nsoza nagira ngo ngushimire nagusaba yuko wazongera ukanadutumira tukongera tukaganira rwose nsongera mbatumire kuko ndabona turangije hari byinshi cyane abantu bifuzaga kubaza cyane ko hari benshi bari banaduhamagaye ariko rero reka rwose namwe mbashimire umwanya mwaduhaye moyize tuyishimire na alexia mukamazimpaka nshimira n'abamfashe ku buhanga bw'ibyuma enjeniyeri dani na geoffrey mutagoma wakiriye telefone zanyu kuri mikoro ya eugenia mukankusi mwakoze namwe mwese mwese aho mwaduhamagaye muri n'ibitekerezo mwatugejejeho inkunga yanyu iba ikenewe buri munsi kuri mikoro rero eugenia mukankusi nongere mbashimire mu izina rya bagenzi banjye bose hano ku ijwi ry'amerika tubifurije ubuzima buzira umuze